ashimye ko mbandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu ikarungi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe jimmy carter yahoze ari perezida wa amerika yarahitavye imana ku myaka ijana y'amavuko
kubera ibikorwa byiza amaze imyaka irenga mirongo ine akora tumubona nk'umuntu mwiza witangira abandi kandi agafasha perezida carter ni nk'umutagatifu ku banyamerika aba ni bamwe mu bari baramuvuze ibirwi igihe yakwiza imyaka mirongo icenda n'itanu y'amavuko hari mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda muri ano makuru turagaruka kuri ino nkuru musangwa ikaze iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika imbere yo kuja mu makuru yavugwa mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu mpundire duhere aha muri amerika jimmy carter yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yaraye yitavye imana ku myaka ijana y'amavuko umuhungu wiwe chip carter yemeje ko yaguye iwe mu rugo muri leta ya georgia ku mugoroba w'ejo ku wa mungu niwe yaramvye kurusha abandi bose bigeze kuba abaperezida wa amerika ivy'ingenzi vyaranze ubuzima bwiwe tubibaze mugenzi wacu geoffrey mutagoma james r carter jr yavutse tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kane avukira ahitwa muri plains muri leta ya georgia yavaga inda imwe n'abandi bana batatu se yari umuhinzi mworozi ufite n'iduka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu yarangije ishuri rya gisirikare ry'ingabo za amerika zirwanira mu mazi yashakanye n'umugore we rosaline mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu mu rushako yavuze ko aricyo kintu cy'ingenzi kibaye mu buzima bwe cyiza babyaranye abahungu batatu n'umukobwa umwe atangaza iby'urupfu rwe umuhungu we chip carter yagize ati data yari intwari kandi si kuri jye gusa ahubwo no kuri buri wese ukunda amahoro uburenganzira bwa muntu n'urukundo rutikubira jimmy carter wabaye perezida wa mirongo itatu n'icyenda wa leta zunze ubumwe za amerika yabarizwaga mu ishyaka ry'abademokarate yabaye perezida kuva mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi kugeza mu kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe amaze gutsinda amatora y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu yari ahanganyemo n'umurepublikani gerald ford
I, Jimmy Carter, do solemnly swear That I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will yamaze imyaka ine gusa ku butegetsi kuko nyuma ya manda ye ya mbere umurepublikani ronald reagan wari guverineri wa leta ya california yamutsinze mu matora yakurikiye muri manda y'imwe yamaze ku butegetsi yahuje israel na misiri bari bahanganye abahuriza mu biganiro byabereye camp david muri leta ya maryland bituma haboneka agahenge mu burasirazuba bwo hagati so help me God.
congratulations.
gusa imbere mu gihugu yagize ibibazo birebana n'ubukungu ahanini bishingiye ku izamuka ry'ibiciro bya peteroli kubera ingamba yari yarafashe zo gukumanyiriza peteroli iva muri irani bituma igabanuka ku isoko bityo ibiciro biriyongera ahari kandi n'ikibazo cy'abanyamerika bafatiwe bugwate muri irani n'abari bashyigikiye impinduramatwara muri icyo gihugu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda nibwo umutwe witwara gisirikare w'abanyayirani wateye ambasade ya amerika muri teheran utwara bugwate abayikoragamo icyo gihe yagerageje imishyikirano biranga yohereje ingabo zo kubabohora ku ngufu nabwo birananirana kubera akajugujugu yari itwaye ingabo za amerika yagize ikibazo yarinze ava ku butegetsi adakemuye iki kibazo ubuzima bwe bwa nyuma y'uko aba perezida bwaranzwe n'ibikorwa binyuranye byatumye amenyekana cyane yatangije imirimo y'ubukorerabushake mu kubakira abakene batishoboye nyuma yaho afatanya n'umugore we rosaline bashinga ikigo carter center cyari kigamije kwimakaza amahoro ubuzima bwiza na demokarasi ku isi gifite icyicaro mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia mu itangazo perezida joe biden wa amerika yasohoye ku rubuga rwa perezidansi yagize ati uyu munsi amerika n'isi yose bitakaje umuyobozi udasanzwe umuhanga kandi uranira imibereho myiza ya rubanda kubera impuhwe no gushyira mu gaciro bye yakoze uko ashoboye kurwanya indwara guharanira amahoro guteza imbere uburenganzira bwa muntu amatora arangwa no kwishyira ukizana yubakira abatagira aho baba kandi akavuganira abari ku rwego ruciriritse muri twe yarokoye azanzamura ahindura ubuzima bw'abantu benshi hano ku isi kubera ibikorwa yakoze ari perezida wa amerika n'umuyobozi mukuru w'icyo kigo yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel yahawe kandi igihembo n'umuryango w'abibumbye nk'umuntu waharaniye uburenganzira bwa muntu carter n'umugore we bahawe na perezida bill clinton umudari wa perezida wo kwishyira ukizana uretse ibyo hari ibindi bitandukanye yagiye ahabwa n'imiryango n'ibihugu binyuranye kubera ibikorwa byabo byafashwe nk'ingirakamaro mu itangazo bill clinton yasohoye akimenye iby'urupfu rwe yagize ati hirare nanjye tubabajwe n'urupfu rwa perezida jimmy carter kandi turishimira ko yaramye igihe kirekire ashingiye ku byo yizeraga yabayeho ubuzima bwo kwitangira abandi kugeza ku ndunduro abinyujije ku rubuga rwe truth donald trump watorewe kuba perezida wa amerika we yagize ati ibibazo kata yagize nk'umukuru w'igihugu byaje mu gihe gikomeye kandi yakoze ibishoboka byose guteza imbere imibereho y'abanyamerika kubera ibyo tumufitiye umwenda wo kumushimira perezida george w bush nawe wigeze kuba perezida wa amerika yasohoye itangazo rigira riti jimmy r carter yari umugabo utajegajega ku byo yemera kandi yari umuntu wita ku muryango we abantu n'igihugu cye perezida carter yahesheje agaciro ibiro bya perezidansi kandi ibikorwa bye byo guharanira gusiga inyuma ibyiza ntibyarangiranye n'umurimo we nka perezida urugero yatanze yubakira abadafite aho baba no mu kigo carter center ruzatera intege abanyamerika imyaka myinshi barack obama nawe wigeze kuba perezida wa amerika we yagarutse ku bikorwa bya jimmy carter nk'umuntu no ku magambo jimmy carter yavuze igihe yakiraga igihembo cyitiriwe nobel ubwo yagiraga ati imana iduha ubwenge bwo guhitamo dushobora guhitamo kurwanya ibiduteza ibibazo tugafatanya gushakisha amahoro obama akomeza agira ati ibyo ni byo yahisemo inshuro nyinshi mu gihe cy'imyaka ijana amaze ku isi kandi byatumye isi irushaho kuba nziza umugore wa jimmy carter rosalind carter yatabarutse umwaka ushize mu kwezi kwa cumi na kumwe afite imyaka mirongo irindwi n'irindwi basize abana bane abuzukuru cumi n'umwe n'abuzukuruza cumi na bane mu rwego rwo kubaha Jimmy Carter mu itangazo perezida Joe Biden yategetse ko i Washington DC hazaba umuhango ku rwego rw'igihugu wo guherekeza James R. Carter Jr. wabaye perezida wa mirongo itatu n'icyenda wa leta zunze ubumwe za Amerika abaguverineri wa leta ya Georgia liyetona w'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi waminuje mu ishuri rya gisirikare ryo kurwanira mu mazi umuhungu wari ukunzwe aho akomoka muri Georgia watanze ubuzima bwe bwose gukorera Imana n'igihugu cye Geoffrey urakoze igihe yuzuza imyaka mirongo icenda n'itanu rero y'amavuko isabukuru yiwe yayihimbaje ari kumwe n'urwaruka ico gihe ijwi rya amerika ryakoze inkuru yihariye yiwe irimwo abamuvuga ibirwi iyo nkuru yari yakozwe n'umumenyeshamakuru wa washington dc ken farabof yari yashizwe mu kinyarwanda na venuste shimimana Please help me welcome nyuma y'imyaka ine akize kanseri the 39th President of the United States, Jimmy Carter.
n'amezi anaguye akavunika itako akamara ibyumweru yivuza uwahoze ari perezida wa amerika jimmy carter aracyahagarara agashinga agasubiza ibibazo kimwe nyuma y'ikindi by'abanyeshuri bo muri kaminuza ya imuri ahura nabo buri mwaka dore hashize imyaka mirongo itatu n'umunani I think that it's a problem.
ntekereza ko ari ikibazo iyo abanyapolitiki tubakabirije ariko jimmy carter ndamwubaha cyane Gian Luigi Zaninelli uje bwa mbere muri uyu mubonano avuga ko yaje yiteguye kumva Jimmy Carter I've heard nakomeje kumva abatari mu ishyaka ry'abademokarate bamuvuga nabi cyane gusa ariko Zaninelli azi neza ko ibyo bavuga kuri Jimmy Carter babihera ku gihe yari ku butegetsi but because of the good work that he's been doing over the course of the last 30 kubera ibikorwa byiza amaze imyaka irenga mirongo ine akora tumubona nk'umuntu mwiza witangira abandi kandi agafasha years about other people.
icyo navuga ni uko ngikurikiza inama mwarimu wanjye yangiriye yarambwiye ati ugomba kugendana n'ibihe kandi ibihe turimo bihora bihinduka ariko ugomba kugendera ku mahame adahindukana n'ubu nemera nko kuvugisha ukuri no gufasha abandi mu kiganiro haye gusa ijwi rya amerika jimmy carter yavuze ko atangiye kumva agenda asaza
ubusanzwe buri mwaka najyaga muri afurika inshuro eshatu cyangwa enye nkajya no mu bushinwa ubu sinkijya mu bihugu byo hanze ariko ndakitangira ikigo cyanyitiriwe ikigo cyitiriwe jimmy carter hakiyoborana n'umufasha we rosaline kigashyigikira amahoro kibinyujije muri gahunda zinyuranye nko kohereza indorerezi mu matora no kurwanya indwara y'uruyo bita verudugine gusa rero iriya ndwara isigaye ifata n'imbwa ku buryo jimmy carter ashobora kuzacyura igihe atabashije kuyihashya ubutagaruka ndibwira ko twatumye abantu bagera nibura kuri miliyoni mirongo inani batandurira iya ndwara y'inzoka yo mu nda bita ver de guine kandi barashoboraga kuyandura perezida carter ni nk'umutagatifu ku banyamerika abamukurikiranira hafi bavuga ko jimmy carter yatanze urugero rw'indashyikirwa ku byo abahoze bayobora amerika bashobora gukora
kuba akiriho kandi akaba yifuza gukora ibyiza bishoboka mu gihe akiri hano ku isi bimugira igitekererezo ku banyamerika ndetse no ku baba ku isi bose jimmy carter n'umufasha we rosaline bavuga ko bazakomeza kwitangira ibikorwa byo guhindura nziza isi ituwe n'abantu igihe cyose imana izaba ikibatije ubuzima
venuste nshimiyimana warakoze kudushira mu kinyarwanda iyo nkuru ya kana farbot twakoze mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda tugume aha muri amerika kaminuza zimwe na zimwe ziriko zishishikariza abanyeshuri bazo b'abanyamahanga kwihutira kugaruka ku ishuri imbere ko perezida yatowe donald trump arahera ku itariki ya mirongo ibiri y'ukwa mbere zifise impungenge ko ashobora guca yihutira gushiraho amategeko akumira abanyamahanga kwinjira mu gihugu ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu thomas kamirenge abanyeshuri b'abanyamahanga barenga miliyoni imwe n'ibihumbi ijana nibo biyandikishije muri kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abakomoka mu buhinde no mu bushinwa barenga kimwe cya kabiri cyabo abandi bagera ku bihumbi mirongo ine na bitatu na magana umunani nabo mu bindi bihugu cumi na bitanu bitandukanye trump yigeze gukumirira abaturage babyo kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika ikigo ntaramakuru ap cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kivuga ko iyi mibare ituruka mu bubiko bwitwa open doors buterwa inkunga igice kimwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika biriya bihugu cumi na bitanu trump yakomanyirije mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi akimara gutangira manda ye ya mbere byarimo birindwi byiganjemo abayisilamu iraq siriya irani sudani libiya somaliya na yemen muri rusange ibi byemezo byakoze ku bantu barenga ibihumbi mirongo ine harimo abanyeshuri n'abarimu ba za kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika abacuruzi abakerarugendo n'abandi bashakaga kuza gusura inshuti n'imiryango perezida joe biden yabikuyeho ageze ku butegetsi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu gihe yiyamamarizaga iyi manda ya kabiri azatangira ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere trump yavuze kenshi ko ashobora kuzongera gukumira abaturage ba biriya bihugu cumi na bitanu bya mbere ndetse ko ashobora no kongeraho n'ibindi yatanze nk'urugero rw'abo muri gaza ya palestina kuri we abanyamahanga bamwe na bamwe baba baje gusenya leta zunze ubumwe za amerika
barimo baratwohereza imfungwa abicanyi abacuruzi b'ibiyobyabwenge abarwayi bo mu mutwe abaterabwoba ababi cyane kurusha abandi ba buri gihugu barimo baraza mu gihugu cyacu ubu baraturuka muri kongo yemeni somaliya siriya hose ku isi barimo baraza barimo barahindura igihugu barimo barakiroha mu nyanja barimo baradusenyera igihugu cyacu
mu gihe yiyamamazaga kandi donald trump yatangaje ko ashobora kuzahanagura viza z'abanyeshuri b'abanyamahanga nk'uko yabivuze banga amerika n'abayahudi ibi yabivuze by'umwihariko igihe abanyeshuri bigaragambyaga cyane muri za kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika bamagana intambara ya isirayeli mu ntara ya gaza banashyigikira abanyapalestina iyi myigaragambyo yabaye cyane cyane guhera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kugera mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane bahereye ku mategeko ya Trump yo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi n'ibi yagiye atangaza mu kwiyamamaza abayobozi ba za kaminuza zirenga cumi n'ebyiri ahanini zigenga bashyize ahagaragara inama bagira abanyeshuri abarimu n'abashakashatsi bazo b'abanyamahanga bagiye mu biruhuko iwabo kwihutira kugaruka vuba muri amerika mbere ya makumyabiri y'ukwa mbere muri aya mashuri harimo nka harvard university massachusetts institute of technology izwi cyane cyane mu magambo magufi mit na northeastern university zose zo muri leta ya massachusetts Brown University yo muri leta ya Rhode Island, Johns Hopkins University yo muri leta ya Maryland na Cornell University yo muri leta ya New York, aha hose ni mu burasirazuba bw'igihugu na University of Southern California iri muri leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu. Naho mu bihugu bishobora kuziyongera ku rutonde rw'abanyeshuri bazo bavugamo by'umwihariko n'Ubushinwa n'Ubuhinde.
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi bacu turabandanya n'amakuru y'iwanyu mu ntara mu gihugu cy'u burundi abanyeshuri barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu nibo bamaze guheba amashuri kuva uno mwaka ugitangura byemezwa n'inama nkuru ijeje umutekano muri ico gihugu mu ikete abagize iyo nama baheruka kwandikira perezida w'uburundi baseguye uko guheba amashuri kuva ku bukene buhaza imiryango ubukene bw'abigisha hamwe n'uko ababyeyi n'abajeje intwaro batacitayeho indero y'abana bari mu mashure ibindi kuri nkuru y'ijwi ry'amerika yateguye iciye ku bakozi bayo mu burundi mu isomerwa n'umwigishamakuru thierry ndayishimiye i kigali mu rwanda ni ubwa mbere umunyamabanga ntahegayezo w'inama nkuru y'umutekano yandikira umukuru w'igihugu ari nawe ayirongoye amushikiriza impungenge zivuye ku rugero rw'abanyeshuri batishuri ubwo rwandiko rwemeza ko igice cya mbere c'umwaka kitararangira hamaze guheba abanyeshuri bagera ku bihumbi ijana na mirongo itandatu na kimwe n'amajana umunani na mirongo ibiri na batatu inama nkuru ijejwe umutekano imenyesha ko ibituma abanyeshuri baheba harimo ubukene buhanze imiryango abigisha badakwiye no kutitaho indero y'abanyeshuri ibi bibuze mu babyeyi n'abajejwe intwaro ababyeyi bo mu ntara ya rumonge baremeza ko urwo rwandiko rutarira busema niko abana benshi baraheba amashuri kandi ku murindi udasanzwe turabibona nk'ababyeyi turereye ngaha nyine ugasanga nk'abana muhira ntibari ku ishuri ukabasanga muhira ntibari bagiye ku ishuri mugewe bose barayahebye uyu mubyeyi twahuriye mu rumonge aremeza ko inzara n'ubukene ariyo mvu nyamukuru yo guheba amashuri ku banyeshuri batari bake none waraye ubusa wo gukurikira mu ishuri ga umumenyesha makuru ntibikunda igihe rero hari ubukene mu muryango ni ukuvuga byose biba pararize byose ntibikunda kuvuga ubuzima burahagarara mbere unashima akarorero kagaragara mu minsi iheze urabona yuko abanyeshuri bari bakubise umukuku bagera i tanzania kurondera ubuzima amashuri baraheba kubera iki inzara n'ubukene uyu mubyeyi nawe afise abana batatu baheruka guhebera ishuri icarimwe ntiyemera ko inzara n'ubukene ubukene ari byo byonyine gusa bishobora gutuma umunyeshuri aheba amashuri ubukene bwibonekeza mu bisanzwe jewe sinovuga hanini ngo gica gituma abana baheba ku ishuri ni ubugaba ni ubugaba bw'umunyeshuri hariyazikiza agaheba atacabuze nka jewe iniforume yarayifise ikaya iriho iki kira kintu cose nkamuhereza mwankaza arumva ngo ndabihebye ntibovuga ngo barabuze ikibigisha canke ngo yari inzara n'abana bashobora kugira ubugaba bakabiheba atamvo yumvika
muri ico gisagara ca rumonge haravugwa kandi abavyeyi basivye abana ku mashure kugira babatume ibikorwa vy'imuhira ico gihe umuvyeyi aba yeretse umwana ko kuja ku ishure bisumbwa no gukora ibikorwa vy'imuhira akanduruka adakunda ishure akaruhira no kuriheba n'amahera abana basabwa ku ishure mu gihe ubuzima bwazimvye biri mu bituma umwana ata ishure ugasanga ku mashuri bigako ngo imama nguzana amafaranga inyubakire nguzana amafaranga ngo uyu mwigisha wakutsa kivi uzana amafaranga ngo yigufuri uzana amafaranga ngo yo muzamu ukadusanga biragorana ingene aronka ayo mafaranga agaca agira ati umwana wanje ugomba ugume ngaha muhira canke umwana akavuga ati sinsubira ku ishuri utampaye amafaranga umuvyeyi nawe ati ndayakura hehe abanyeshuri kandi baracibwa intege n'ikenaha ry'akazi ku bahejeje amashuri hamwe n'agashahara kadashimishije gahembwa abakozi ba leta urwo rwandiko kandi rubona ko ubukene bw'abigisha mu gihugu butuma abanyeshuri abanyeshuri badakurikiranwa neza bigatuma abana basanga ataco bariko barunguka mu kuja ku ishuri akarorero nko mu gihe hari hakenewe abigisha ibihumbi cumi na bibiri n'ijana na mirongo icenda na batandatu bashasha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira ibihumbi bibiri na mirongo mirongo ibiri na gatanu leta yashoboye guha akazi abagera ku majana atandatu na mirongo ine na babiri ni ukuvuga ibice bitanu ku ijana by'abari basabwe n'abajejwe indero mu ntara ibyo byatumwe n'amafaranga yohemba abigisha bashasha akwiye atashoboye kuboneka nayo inkurikizi z'uko guheba ishuri ni umutekano muke uyu ni umukenyezi wo mu rumonge afise abana batatu bahebeye ishuri rimwe ingaruka y'umukobwa ni uko gutwara bamuteye inda agaca yeba ku ishuri ko amaze gutwara inda ntabwo nasubira ku ishuri aca abiheba amaze kubiheba rero aca yicara muhira ubushomeri nyine bukamufata yatamwuga yize hamwe bamwe bafuma amashuka abandi bakaja kwiga u- nyene utuntu tw'imyuga kubarira muri ivyo ataco agiye gukora na kimwe aca aja kwiba arendi kumana jejwe igisata co gutegura imigambi ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu igihe yariko aratanga ikiganiro ku ndongozi nkuru z'igihugu mu kwa gatanu guheze yaremeje ko ibiharuro by'abanyeshuri baheba ishure birimwo amahinyu tugitangura amashuri ibiti biba biri hejuru haheze ukwezi wa bando ngo dipusi ukiyumvira kubera iki ya bando n'icyo utaba ari dipusi kuko niyo duharurira ko umunyeshuri amafaranga ya bizi tugwiza demi vuba abanyeshuri afite mubwira afite abanyeshuri bakeya aronka amahera makeya cyane ugasanga yaduga iki kuko adafite na mekanisme do do verification hageze ukwezi eh ngo mirongo itanu ngo bagiye ubu rero tuba tujya kubaraba iyo bagiye ngo batubwire ibizoharira ngaho tuzongera turaba tugiye wa bando zabaye n'izihe zitwereke hanyuma ari abana ba hasi bazabiye ababyeyi bakubitwa inkoni basubiye ku ishuri mu byo ababyeyi basaba kugira abana baheba ishuri ntibabandanye biyongera harimo ko bohimirizanya hagati yabo bagakundisha abana ishuri leta igaha agaciro igisata c'indero mu kukironsa uburyo bukwiye harimo n'agashahara k'abigisha kuko igihe baba bahembwa intica ntikize baca barondera iyindi mirimo babangikanya kugira ngo bashobore kubaho gutyo ntibabe bagikurikirana neza indero y'abana
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya n'uw'imikino na siporo duhere mu burundi mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu w'uburundi nta nkino za afurika buzokwitabira haba muri kane canke can umumenyereza mushasha sangwa patrick mu kiganiro ha ijwi rya amerika avuga ko kugira uburundi bwitabire inkino mpuzamakungu abakinyi abamenyereza n'abarongoye umupira w'amaguru muri ico gihugu bategerezwa kuba abanyamwuga ni nkuru tubaza desire hatungimana kubona uburundi butazitabira inkino za afurika biri mu vyatumye alexandre muyenga arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb ahagarika etienne ndayirageje yamenyereza umugwi w'uburundi intamba mu rugamba yamusubirije na patrick sangwa umumenyereza asanzwe aba mu gihugu cy'ububirigi uwo mumenyereza nawe mu bazamufasha kiretse jimi ndayizeye asanzwe amenyereza aigle noir y'imakamba abasigaye bose n'abazungu bari basanzwe bakora mu gihugu cy'ububirigi sangwa yabwiye ijwi rya amerika ko hari byinshi bitegerezwa guhinduka kugira intsinzi ziboneke ku byerekeye ingene tuzobikora hariho poroje bamaze kwandika niyo tuzokwicarana n'abarongozi ba ffb kugira ngo tuganire mu kazi ingene dukora muri nuzera muri ekipe nationale na nico gituma nazanye abasista bakoze nga muri nuzera mu gihugu cy'ububirigi mu maklebera yo muri premiere division ni abamenyereza bamenyereye cyane ku byerekeye nuzera professionalisme muri ino minsi mu bihugu byinshi bya afurika ibihugu birikora ku bakinnyi bafise amamuka iwabo mu burundi byaratanguye mu guhamagara saido berahino gahere bigirimana jordi riyongora marco weimans niyukuri cross n'abandi ariko intambwe iracana indende na rya benshi muri abo bariko baragera mu zabukuru umumenyereza sangwa patrick arazi icyo abo bakinnyi bafasha avuga ko igikorwa cyo kubaganiriza abereka icyo uburundi bwifuza kugera ko ko byatanguye yizera ko mu kwezi kwa gatatu bigenze neza hashobora kuboneka nka batatu baza kongera inguvu mu ntamba mu rugamba ikintu ca mbere ndiko ndakorera cyane niyo nuzenya proje niyo no kuinstara iyo professionalisme muri nuzera muri inamba mu rugamba apre iyi rassemblement ya mbere novuga yuko ndi satisfait kandi mfite nuzera espoir ikomeye kugira ngo tuzane abakinnyi nka babiri canke batatu b'ababinasiono bazoza kuza gufasha ntuzenya inamba mu rugamba sangwa patrick amenyesha ko kugira byose bishoboke hadakenewe abakinnyi beza gusa avuga ko ababijejwe bose batabaye abanyamwuga ataco bazoshika ko arico gituma arico bagiye gushiramo inguvu umuntu ari hejuru nka jewe ndi nuze anselectionnaire sinovuga sinotera ibuye nuzenya abakinyi ndababwira uti abakinyi bo muri iyi namba nta professionalisme bafite igihe kuvyerekeye jenyene nta professionalisme mfite nimba muri iyi namba kuvyereka ku bakinyi musanze ata professionalisme iriyo ku bakinyi faute izoba ivuye kuri nuze anselectionnaire ni ukuvuga jeyo mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda uburundi bwaritabiriye inkino za afurika mu gihugu cya misiri kuva icyo gihe ntiburasubira kwitaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane intamba mu rugamba zarakinye inkino za shani zihuza abakinnyi bakina hagati mu gihugu inkino zabereye mu afurika y'epfo kugeza amagingo aya ntizirasubira kwitaba mu kurondera itike yo kwitabira izo nkino zizobera muri kano karere mu bihugu vya kenya tanzania na uganda uburundi bwatsinzwe na uganda mu nkino zibiri buri rukino igisindo kimwe ku busa mu gikombe c'isi hoho kugeza ubu uburundi buri kibanza ca gatatu mu gihe buri tsinda hitabira igihugu kimwe naho inkino zikibandanya nta cizere ko uburundi buzitabira izo nkino uburundi butaritabira na rimwe mu bakuze kuko abadashikana imyaka mirongo iri bobo barakinye inkino z'igikombe c'isi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu mu gihugu ca qatar Desire Hatungimana Kigali ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana urakoze mu Rwanda naho ekipe y'igihugu yarayitsinze Sudani y'Epfo mu rugamba rwo kurondera itike yo kuzoja mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika ku bakinnyi bakina muri za shampiyona zo mu bihugu vyabo gusa uko gutsinda kw'amavubi kwabaye impfa gusa kuko itashoboye kuronka itike yo kubandanya Jean Claude Munyandinda arabitubwira muri uru rugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza mu cyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya shan amavubi y'u rwanda yahuye n'ikipe y'igihugu ya sudani y'epfo kuri stade amahoro i remera ku mugoroba w'ejo bundi kwa gatandatu uyu wari umukino wo kwishyura mu ntera ya kabiri y'amajonjoro yo guhatanira itike yo kujya muri iri rushanwa mu mukino ubanza wari wabereye ijuba sudani y'epfo yari yatsinze u rwanda ibitego bitatu kuri bibiri kwa gatandatu abasore b'amavubi bihagazeho mu rugo batsinda sudani y'epfo ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bibiri byo hanze byafashije u rwanda gukomeza basezereye sudani y'epfo ariko nanone igisigaye cyari ukwibaza ngo ese u rwanda rurakomeza rujya he igisubizo ni uko nubwo amavubi yakuyemo sudani y'epfo nayo nta tike yabonye kuko umwanya umwe rukumbi wari usigaye amakipe yo mu karere ka afurika y'iburasirazuba yahataniraga wari waramaze kwifatirwa n'ikipe y'igihugu ya sudani nyuma yo gutsinda etiyopiya umukino ubanza n'umukino wo kwishyura ibingibi kandi umutoza w'ikipe y'igihugu y'u rwanda jimmy murisa yari abizi kuko na mbere y'umukino icyifuzo cyari cyo guhagarara ku ishema ry'u rwanda naho ibya tike yo kujya muri shani byo byari byarahindutse nk'inzozi nk'uko bivuze twagiye gukina maki tubizi neza yuko tudafite karifikasiyo ariko ibyo nabwiraga abakinnyi ni ukuguha honeri nyine nasiyonari turebe ukuntu twitwara neza ibi bintu ubona yuko ntabwo bimeze nk'ukuntu yari bimeze nyine ko harimo nokawuti ko kiriteri ukuntu yari imeze ibi bintu bidasanzwe ko tumvaga dushaka nyine kureba ukuntu tugira rizita nziza turangize neza tubona amanota atatu twabonye amanota atatu nabyo ni byiza navuga yuko ari oneri kuri nasiyonari gutsinda mu gihe hari amakuru arimo gucaracara avuga ko hari amakipe y'ibihugu bya afurika ashobora kwanga kwitabira iri rushanwa rya shani riteganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha umutoza jimmy murisa arasaba abanyarwanda kujya ku mavi bagasenga kugira ngo nibura ikipe amavubi izitabira iri rushanwa nk'umutumirwa muri 2017 situwasiyo yari imeze nk'iyi hari amakipe ba- yavuyemo bajya muri ni moroka yari ngira ngo antoine antoine hey mu byo numvishe navuganye wenda n'abayobozi hari shansi y'uko wenda nka best loser hari shansi y'uko best loser ashobora kwikarita kubera ko ari amakipe y'abarabu ngira ngo ya- yavuyemo ubu ni ugusenga turebe niba irushanwa rya shani rihuza amakipe y'ibihugu bya afurika ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo ryatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ibihugu bitatu byo muri aka karere ka afurika y'iburasirazuba ari byo uganda kenya na tanzania nibyo bizakira iri rushanwa riteganyijwe kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka utaha ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze abiri aho niho tubaye turabangirira ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi tubashimiye ko mwaduteze abiri kuri mikoro ari kumwe na diana ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu makuru ari imbere